Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyoodhaan marsaa intarneetii fi saatelaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu akka bultan. Guyyaan har'aa wixata fulbaana ja'a bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo qaammee tokko bara 2013 keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaaduu Morodaati. Biiroon Barnoota Oromiyaa naannichatti imaammata barnootaa haaraa kan afaanotiin biyya keessaa afur akka manneen barnootaatti kennamu taasisu bahuusaa beeksisee jira. Shamarree Hawwan Naggaa jedhamti. Biyya rabaa keessatti erga waggoota sadiif hojjattee booda amma gara ambootti deebitee mana hojii mukaatii fi mana nyaataa banachuudhaan hojii gaarii hojjachaa jirti. Kanneenii fi qopheewwan biroo qabna. Nu wajjin turaa. Piroodyuusariin Tamsaasa Har'aa Faasil Gabayyooti. Jaalannee gammadaa oduu har'aaf qabnu dhiyeessiti.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Mootummaan Itoophiyaa dhukaasa dhaabiinsa dhuunfaasaa ega labsee as konkolaataa fe'umsaa dhibba shaniin gargaarsa nyaataaf kanneen biroo gara Tigraayitti erguusaa ministeerri nagaa kan Itoophiyaa beeksisee jira. Sochii gargaarsa dhaqqabsiisuu akkan ariifanne danqaa akka ta'e hiwaatii jedhee jira ministeerri nagaa. Marsamee ka jiru ta'uu ka dubbatu hiwaat gama isaan uummanni Tigraay midhaan gargaarsaa akkan arganneef mootummaatu danqaa ta'ee jiraa jedha. gama kaaniin dhaabbatoonni kan mootummaa hin ta'in tokko tokko humnootiin mootummaa shororkeessitoota jedhee moggaasee fi meeshaa waraanaatu kennanii qabamuu isaanii ministiriin nagaa har'a ibsa baaseen beeksisuusaa mallas kaachoo finfinneerraa gabaasee jira. mootummaa seeraan dhaabbate kan bulchiisa naannoo tigraay ta'uusaa ka dubbatu qaamni tplf hin hoogganamu mootummaa federaalaa kan itiyoophiyaa irratti dhiibbaan akka godhamuuf xalayaa gaafatu biyyootaaf dhaabbatoota 55f barreessee jira humnootiinsaa bulchiisa naannoo afaarii fi kan amaaraa keessatti injifannoon qajeelaa akka jiran kan beeksise qaamni kun nagaan waarinsa qabu kan argamu garuu dhukaasa dhaabiinsa irratti waliigalameen ta'uu beeksisee jira. ammayyuu pireezidaantii bulchiisa naannoo tigraay ta'uu ka dubbatan dura ta'an hiwaat dr dabratsiyoon gabra mikaa'eliin kan mallatteeffame xalayaan kun biyyootaaf dhaabbatoota 55f ergamee jira xalayaan kun duulli waraanaa tigraay keessatti jalqabame ittiin jedhe uummataa fi qabeenyaa irratti miidhaa geessisuu isaa tarreessee jeequmsi kun jalqabumayyuu karaa nagaan akka xumuramuuf fedhiin akka ture ammas taanaan akka qajeelfamaatti rakkoo jiru karaa nagaan furuun ejjennaa naannoo sanaa ta'uu xalayaan kun beekseera. Kanaafis jecha biyyootaaf dhaabbattoonni xalayaan kun isaan dhaqqabe mootummaan federaalaa kan Itiyoophiyaa furmaata karaa nagaa akka fudhatu dhiibbaa akka godhan gaafatee jira. Mootummaan Itiyoophiyaa gama isaan irra deddeebi'uun ibsa baaseen hiwaatiin dubbii kaasuu fi duula waraanaan himatee jira. Kanaafis baatii waxabajjii keessa dhukaasa dhaabiinsi mootummaan Itoophiyaa qobaasaa labse sana booda sochii hiwaati gaggeesse maqaa dhaheera. Dhukaasa dhaabiinsa sana nagaa fi qonnaan bulaan naannoo sanaa akka itti hojjetatu gochuu manna gara bulchiisa naannoo Afaarii fi Amaaraatti duula waraanaa babal'isu mootummaan bulchiisa naannoo Afaarii fi kan Amaaraa dhukaasa dhaabiinsa sana booda ibsarra deddeebi'anii baasaniin hiwaatiin weerarri irratti gaggeeffamu namoota nagaarra haleellaa guddaan dhaqqabuusaa ibsaa turan saamiinsaa fi qabeenya barbadeessuun weeraraadha kan ittiin jedhanii waaman hiwaatiin irratti raawwatamus beeksisan. Dr. Dabratsiyoon xalayaa biyyootii 55f barreessan kanaan mootummaan Itoophiyaa qofaasaa dhukaasa dhaabinsa labsuus hojiinsaa gaafa laalamu garuu rakkoo jiru nagaan furuu fi fedhiin qabuu jedhan kanaafis akka fakkeenyaatti uummata tigraay gargaarsa akka hin dhaqqabneef akka marsamee ture ibsan rakkoo uumame karaa nagaan xumura akka argatuuf dhaabbatoonni gargaarsaa marti tigraayin gargaarsa akka dhaqqabsiisan akka hin daangeffamne tigraay keessa ka jiran humnootiin eertiraa fi amaaraa akka ba'an akkasumas gara dhukaasa dhaabinsaatti kan geessuu fi kan hawaasa addunyaan hoogganamu mariin hunda hirmaachise akka gaggeeffamu xalayaan kun gaafatee jira. gama kaaniin dhukaasa dhaabiinsa baatii waxabajjii darbe labsame carraasa dhumaa akka ture kan ibsan aangawoonni mootummaa federaala Itoophiyaa deemsi ittaanu hewaati irratti akka jecha isaaniitti tarkaanfii keessan deebi'amne fudhachuu akka ta'e ibsaa jiru. Xalayaa biyyootii fi dhaabbatoota adda addaaf barreeffame kana laalchisee haga ammaatti deebiin mootummaa Itoophiyaa biraa kennamee hin jiru. Aangawoonni Sudaan meeshaa waraanaa Itoophiyaa irraa ergame sanbata darbe dirree xayyaaraa kaartuum yeroo ga'etti qabachuu isaanii miidiyaan mootummaa Sudaan dilbata kaleessaa beeksisee jira. Meeshaan waraanaa sanbata darbe qabame kun xayyaara imaltootaa kan Itoophiyaan kan dhufe yoo ta'u. kunis battalumatti qorannaan akka jalqabamu taasisuusaa dhaabbati oduu suunaa gabaasee jira meeshaa waraanaa kun xayyaara imaltootaa kan itoophiyaan finfinnee irraa fe'ame sudaan seenuusaa aangawoonni odeeffannoo argatanii jiru battalumattis aangawoota gumrukaan to'annaa jala oolee jira jechuudhaan suunaan gabaasee jira dhaabbati oduu suunaa aangawoota waabeeffachuun akka gabaasetti meeshaaleen waraanaa kun jalqaba raashaa irraa baatii caamsaa bara 2019 Itoophiyaatti ergaman san booda waggaa lamaaf aangawoonni qabatanii tursan akeekkachiisi dursaa tokko otoo hin kennamin aangawoonni finfinnee balalii xayyaaraa imaltootaan meeshaa waraanaa kana gara kaartumitti fe'an jedha gabaasni ba'e saanduqa 72 kan fe'amee fi meeshaa waraanaa fi meeshaa yeroo dukkanaa waa arguuf nama gargaaru keessa jiraachuun ibsameera. gama kaaniin daandiin balalii xayyaaraa kan Itoophiyaa dhimma kanarratti raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kenneen fe'iinsa qawwee adamoo seera qabeessaa fi daldala kan ragaaleen sirnaan abbaan feesise waliin wal mallatteessan ofirraa qabuu jedhee jira qawweelee adamoo san aangawoonni naga eegumsaa kan Itoophiyaa yeroo dheeraaf qabatanii ka turan yoo ta'u qaamni jalqaba feesise mana murtii sudaanitti qawweeleen adamoo kana kennaa yookaan gatii tilmaama isaatii doolaara kuma dhibba lamaaf kuma shantama baasaa jechuun himatee ture aangoota nageenyaa kan itiyoophiyaa biraa eehama erga arganne booda guutummaatti adda baafnee boodarra qaama argachuu qabu kan sudaan keessaaf erginee jedha daandiin balalii xayyaaraa kan itiyoophiyaa wanni fe'amee ergame kun kan seeraa ta'uusaaf xalayaa waajjira dantaalaa sudaan biraa argame dabalatee kanneen biroo ragaalees qabnaa jedhee jira oduun ammaaf qabnu kanuma.
kan dhaggeeffataa jirtan sagalee ameerikaa qophii afaan oromooti. biiroon barnoota oromiyaa naannicha keessatti imaammanni barnoota haaraa kan afaan biyya keessaa afur akka manneen barnootaa naannichaa keessatti kennaman taasisu ba'uusaa beeksisee jira obbo efreem tasammaa hoogganaa itti aanaan biiroo barnoota oromiyaa imaammanni barnoota haaraan kun baranaa jalqabee kan hojiirra oolu ta'uu ibsanii gama biraatiin gaaffii biirooleen barnootaa naannolee ollaa oromiyaa dhiyeessaniin barnootni idilee afaan oromoo akka kennamaa jiru dubbatan. imaammanni haaraan kun qulqullina barnootaa fiduu fi qooda gaarii gumaacha kan jedhan obbo Efreem gama imaammata afaaniitiin garuu naannoo Oromiyaa keessatti wanti jijjiirame akka hin jirre hubachiisan. Galmoo daawiti yaada ogeessa barnootaa itti dabaluun gabaasa qindeesse qaba.
Ministeerri barnootaa waggoota kudhanii oliif ka qorannoo irratti gaggeessaa ture imaammanni barnootaa haarawaan bara barnootaa kanaa kaasee hojiirra akka oolu torbee darbe beeksise. biiroo barnoota oromiyaatti hoogganaatti aanaa biroo kataan obbo efreem tasammaa waa'ee imaammata haarawaa kana sagalee ameerikaaf himanii jiran kanaanis bara barnootaa dhufu kanatti naannoo oromiyaa keessatti afaan oromoon malee afaanonni afur barattootaaf ni kennamu jechuun mirkaneessan obbo efreem waa'ee imaammata afaanii ka barnoota sadarkaa tokkoffaa akkas jedhu.
kutaa barnoota sadarkaa tokkoffaa duraatii kaasee hanga kutaa saddeettaffaatti. Lammiin biyyattii kanaa kamuu afaan dhaloota isaatiin barata. Wanni garaagarummaa qabu hin jiru asirratti. Afaan dabalataa yoo jiraate immoo afaan dabalataa sana ittiin barata utuu hin ta'in akka afaan dabalataatti ittiin barata. Fakkeenyaaf akka Oromiyaatti afaanota ollaa jiruuf jireenya lammii keenyaatiin bu'a qabeessa jennu kan akka afaan Somaalee. Afaar fi Sidaamaadhaan jalqabnee jirra. Afaan Amaaraas akkuma kana akka afaan dabalataatti ni baratu jechuudha.
Afaan dabalataa naayirtan kana kutaa meeqa kaasanii baratu?
Kutaa shanaffaatii kaasanii afaan dabalataa hin baratu.
Mee asirratti mootummaan federaalaa yookaan immoo ministeera barnootaa kan federaalaa wajjin wanti isin mari'attan jira afaan Oromoo naannolee biyyattii kaan biroo keessatti akka baratamu wanti waliigalteen irra ga'ame jira?
nu Oromiyaa keessa kan jirru lammii keenya egeree Oromiyaa waan isaan barbaaduuf yaannaaf malee naannoo biraa tiifi waan nuti yaadnu hin jiru. Beneeshaangul irratti afaan Oromootiin lammiin barachuu barbaadu jira. Isaan kana afaan Oromootiin barsiisaa jiru. Ammumallee jijjiirama sirna barnootaa kana keessatti deeggarsa ogummaa akka goonu gaaffii biroon barnootaa bulchiinsa mootummaa naannoo Beneeshaangul nu gaafateen ogeeyyiin dhaqanii sirna barnootaa isaanii irratti deeggarsa akka godhan kitaaba akka barreessanii fi taasisaa jirra.
Dhaagayyoon akkasiin deeggarsa gaafate naannoo Beneeshaangul Gumuz duwwaadha jechuudha.
Afaan Oromootiin kan barachaa jirani amma yoonaatti naannoo Oromiyaatiin ala Beneeshaangul irratti barachaa jiru, Finfinnee irratti barachaa jiru, Gambeellaa irratti, Hararii, Diradawaa naannoo Amaaraa keessatti afaan Oromootiin barachaa jiru.
Obbo Efreem imaammanni Haarawaan kun maaliif akka barbaachiseefis ibsanii jijjiirama inni imaammata barnoota moofaa irra qabus dubbatanii jiru.
Keessumattuu sadarkaa lammaffaa irratti durii kutaa kudhanaffaa irratti maaksii fudhatu ture amma inni kun hin dhaabbata. Barnoonnis immoo sadarkaa filannootti deemuu istiriimii saayinsii duwwaa jedhameeti amma isaan kun iyyuu bakka hedduutti hiramanii barattoonni fedhii isaaniitiin baratu. Sadarkaa lammaffaatti immoo gireed tuweelv koompliit otoo hin ta'in gireed tuweelv giraajuweet jedhamanii eebbifamuudha amma. Akka duriitti namni kun yoo xumuree akkasumaan barnoota sadarkaa olaanaa duwwaa eeggachuu otoo hin ta'in haala inni ogummaa leenjii argatee bahu kana gara hojiitti seenus garaagarummaa akkasii qabaa jechuudha.
Kana keessattis jedhu obbo Efreem. Imaammanni kun barattoonni ogummaa adda addaa keessumaa teeknooloojiin akka wal baraniif kaa'ameera jedhu. Inni kaan kan naannoo Oromiyaatti ni kenname jedhame barnoota sirna gadaati.
Barnoonni gadaa kan inni yaadamee fi gadaan eenyummaa duudhaa Oromooti. Lammiin tokko immoo kan inni nama guutuu ta'u yoo duudhaa isaa jalqabe eenyummaa isaa yoo beekedha. Kanaafuu kutaa tokkoffaa irraa kaasee hanga saddeettaffaatti. bara barnootaa kuma lamaa fi kudha sadiitti barnoonni gadaadhaa kitaabilee barattootaa qajeelcha barsiisaa kuma dhibbaan lakkaa'amanii qopheessinee hojiitti galee jira. Egaa barnoonni gadaa kun naannolee biroo keessattis warra afaan Oromootiin barsiisan birattillee naannoo Amaaraa, Finfinnee, Beneeshaangul, Oromiyaa keessa akkana barsiifamaadha kan jiru. Akkamittiin isa jedhuu fi akkuma barnootaa Kan barsiisnu sanatti baratamaa jira jechuudha.
Dooktar Indaaluu Fufaaquu fi barsiisaa Yuunivarsiitii Arsii akkasumas qorataa imaammataati. Imaammanni kun kan isa darbeerra barattootaaf waan fooyya'aadha jedhan akkasitti dubbatu.
Amma fakkeenyaaf ijoolleen kutaa ja'aatti mana barumsaa galanii kutaa kudhanitti gaafa fitan waggaa meeqatti fitu yoo jette waggaa kudha ja'a. Waggaa kudha ja'arra immoo jiran ijoolleen kun sadarkaa isaan itti deemaa deeman immoo sadarkaa caalaa cimaa deemu. Emooshinaalii namni karaa isaatti barataa beeku beekumsa argata amala dagaaginaa amala amala jijjiirama amalaa agarsiisaa muuxannoo dabalataa deema gaafa bilchaachuu qaba baayoloojikal wantoonni ta'an kun salphaa miti. Yommuu qancaraa deemu namni of ilaalaa deema qooda namni biraa isaatti ofitti himaa deema. Isa kana mee ijoolleen tarii akkasitti yoo fixan jedhamee pireent yookaan immoo dudduubee haaluma dudduubaan jiru irraa sadee hojii sunan deeme kan jedhu ministeerri barumsaa kana gochuun sanaaf sirriidhaan jedha. Maaliif kutaa godhee bibbichiisee asittis kana qora asittis kana qora ijoolletti nuuf ilaaluuf yeroo iyyuu nu argatan jechuudha. Kanaan barsiisee isaan ta'e kolleejjii keessatti ammas waggaa kudha lama kolleejjii pirezidaantii seeraa waggaa amma kudha afurii ol yuunivarsiitii keessa barsiisaan jira. Yoo inni ilaalu ijoollee nama kan isaan rakkise barumsa miti. Namummaadhuma keessaa ba'an sooshalaayizeeshin mana barumsaa keessa kaa'amu dhaqanii gadi taa'anii ofiin ilaalanii hawaasa gidduutti ofiin ilaalanii amma akkas xinnoo akka faktor ta'ee fiigichicha kee'aa ba'uun ijoolleen irraa jalaan jabeessaaf jabeessaaf jabeessaa dhaqanii sadarkaa biyya tokko irratti immoo qoramanii gara naashinaal waan ta'etti deemuun gaariidha. Achi gadi bilcheeffatu kan jiru yaadamuusaa gaariidha.
Bara barnootaa darbe kan irra deddeebiin dubbatamaa ture waa'ee qulqullina barnootaati. Kanaafis imaammanni haaraawii ganna kana hojiirra oolu kana furuuf fala kan jedhe yaadota adda addaa akka qopheesse biiroon barnoota Oromiyaa beeksisee jira. obbo Efreem Tasammaa kanaafis naannoon Oromiyaa dandeettii barsiisotaa fooyyessuu bu'uuraalee misooma barnootaa babal'isuu fi teeknooloojii barnoota keessatti hirmaachisuu irratti xiyyeeffatee hojjetaa jira jechuun akka fakkeenyaatti manneen barnootaa akka odaa fi ka'eefa boruu ijaaramanii barattoota simataa jiran kaasanii jiru. Dooktar Indaaluu Dureessaa Fufaa qorataan imaammataa garuu rakkoon qulqullina barnootaa baay'ee walxaxaadha jedhu. Kanaafis dursa jedhu qaamni imaammata kana baasu hawaasa sirriitti hubatee barnoota sabaaf malu gadi buusuu malee amma amma imaammata barnootaa jijjiiruun sanaaf bu'aa hin fiduu jedhan. Naannoon Oromiyaa bara barnootaa 2014 kana barattoota miiliyoona 11.7 barsiisuuf karoorfate yoo ta'u kana keessaa haga jimaata darbeetti barattoota miiliyoona lama ol galmeessuu himee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf. galmuu daawit adaamaa.
hayyee galatoomi galmo kun sagalee ameerikaati dhaggeeffatoota keenyaa mee amma immoo wallee taaddesee fiixeen isin affeera. dhaggeeffachaa jirtanii as waashingtan diisii irraa kan darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti amma immoo gara gabaasa itti aanutti ceena. hawwan naggaa jedhamti biyya arabaa keessatti erga waggaa sadii hojjattee booda gara magaalaa ambootti deebitee mana hojii mukaa fi mana nyaataa banachuun yeroo ammaa hojii gaarii hojjetaa jirti. Shamarran biyya arabaa dhaquudhaa fi hawwuu irraa ituu biyya isaanii keessatti cimanii hojjetanii of fooyyessuu akka danda'anu sagalee Ameerikaatti dubbatte hawwan. Abbaanii fi waayillan hojii ishee tattaaffii isheen of fooyyessuudhaa fi gochaa jirtu irratti waan jedhan qabu. Naakur Malkaatu Amboorraa gabaasa kana qopheesse.
Hawwan naggaa magaalaa Amboorraa fageenya kiiloomeetira muraasaa irratti bakka argamu aanaa tokkee kuttaa'ee keessatti dhalattee guddachuu dubbattee jirti. Akkuma barnoota ishee kutaa kudhanaffaa xumurteen haala jireenyaa maatii ishee fooyyessuuf jecha murtoo irra geesse akkasitti ibsiti.
kutaa kudhan fudhadheen qabxiinnaa fi dhuunee biyya arabaa deemee biyya arabaas kan inni ture dubaay ture dubaay immoo ani waggaa sadiin ture dubaayinnaan dura ture biyya sanaa ergan dhufeedha kan inni hojii kana jalqabe biyya arabaa deemee wanti argadhe sun hin jirumtuyyuu innaa biyya arabaa deemnu eenyumti keenyayyuu maatii keenyaaf mana gaarii ijaarraa makiinaa mataa keenyaa bitannaa jireenya fooyya'aa jiraanna jennetu deemna naanni sun jireenya akka sanatti yaadamu hin danda'amu an argee waan dhufee jechuudha.
Hawwan biyya Arabaa Dubaay jedhamu keessa erga waggoota sadiif hojjattee booda gara biyyaatti deebi'uun magaalaa Amboo keessatti mana hojii mukaa fi mana nyaataa xiqqaa banuun hojjetaa jiraachuu himti.
Waggaa sadii hojjedhe kana keessatti birrii xiqqoodhaan qabadhee dhufeeni birriin qabadhee dhufe sanaan immoo maatiin koos itti naa dabalanii ofii kootii san kaawwadhes itti dabaladheen mana nyaataas mana farniicharaas banee hojjechaa ture jechuudha amma manni nyaataa ani qabu immoo mana nyaataa hawwan jedhama magaalaa amboo keessa tabaabbaruut bukkeedha manni mukaa kan maatii koos hojjechaan kan koos hojjedhaanii ani jireenya koo waggaa tokko keessatti baay'ee jijjiireeraanii waggaa tokkotti bichaadha kan hin hojjedhe ergan achi dhufe sarraatanyaan ani qabu mana nyaataa keessatti iddoo mana mukaa tun taane sarraatanyaa shan turanii tokko amma gannajaa ta'eef hin jirtu na sarraatanyaa afurtu na bira jira amma jechuudha kan kuchiinaa hojjetanii fi kan alatti buna danfisan nama afurii isaaniif immoo kan hinanii kan falu ji'aaniin kan falaa fi ji'aan immoo warreen kuma tokko kan faluu jiru dhibba sagal kan falanii jiru ofii kootiif immoo. torbee torbeedhaan birrii kuma sadii huqubii nan kaawwadha mana kiraa birrii kuma shaniin kan falaa gibirri jira maal jira amma kana of danda'etanii inni irraa afuyyuu immoo maatii kootiif kan hin godhuu jira ofii kootii kan inni immoo uffata bitachuun jira caammaa bitachuun jira ijoolleen immoo na bira hojjetaniifis nyaata isaanii danda'a kan saamunaa kennaafidha kan inni hojjechiisa jechuudha Innaa nyaanni nuti hojjennus immoo nyaata midhaanii wantoota baay'ee namatti ulfaatanis miti. Gatii madaalamaadha. Ijoolleen kan siraa hojjetanii nyaatan jiru. Warri hojjettoonni mootummaa warri nyaatan jiru. Mana mukaa kanatti immoo kan inni hojjedhu qalama nan dibaa deemee mi'a bitamuu qabu mi'a deemeen bitaa fi mismaara kan akka soofaa shiingaadhaan rukutamaa isaan kana kana rukuchuu nan danda'a. Wantoota akkasii akkasii nan gargaara hojjedha jechuudha.
Garaagarummaa biyya biraa keessatti hojjechuu fi biyya ofii keessatti hojjechuun qabullee hawwan dubbattee jirti.
Tokkoffaa birriin achi dhufu maatii keenyas jijjiiruu hin danda'u ofii keenya nuumallee nu jijjiiruu hin danda'u umuriidhuma ofii achitti fixuudha malee jechuudha karaa kootiin waggaa sadiin hojjedhe keessatti otoon baradhee yookiin eebbifamuu nan danda'a otoon immoo asitti hojii biraa immoo hojjedhe yoon ammoo hojjedhee sadarkaa tokkorra gahuu nan danda'a jechuudha mataan kootiyyuu namoota biyya arabaa turanii waggaa kudhan waggaa kudha shan jiraatanii jiru.
Abbaan Awwan obbo Naggaa dhugumaa teessoo waa'ee cimina mucaa isaanii ibsanii jiru.
Haalli jireenya kanaa waan nutti ulfaatee jiruuf maatii koo kana nan gargaara jettee biyya sana dhaqxee waggaa sadiif achi turtee deebite kottuu walii gallee asumatti hojjenna hojii asumatti uumii hin yaaddofna waa'ee kee namni du'ennaa jedhan galaanni raafamennaan lafti akkana ta'ennaa jedhamu waan hundaaf yaadda'urra maaliin walii gallee asumatti hojii hojjenna jennee nuti waliin mari'anne hojiidhaaf nama fedhii qabdu waan taateef isheettee nufaana hojii kanatti hirmaatte hojicha kana otoo waliin hojjechaa jirru nunis har'a yoo xinnaate gara nama sagalii oliitu bakka kanatti hojii mukaa fi sibiilaa hojjennu kanarratti miindeffamee jira. Barandaa sanarratti jabanaa bunaa hojjechuu calqabdee nyaatatti dabaltee hojii jalqabde hojicha sanaan immoo baay'ee milkooftee hojjechaa jirti. Dargaggoonni barachuurraa malu jedhee kan hin yaadu namni hojjetu hin geeddarama. Geeddaramuun garuu namni mul'ata ofiitiin yoo hojjete nu marka harka keenyarra jira qarshii. Ofitti amananii jiruu kana nan guddisa jiruu kana hojjedheen jiruu kana bal'isee itti geeddarama jedhanii yoo amanani ittiin hin geeddaramu jijjiirama guddaa hin argatu. Gama mootummaatiinis dargaggoota hundeessanii qarshiidhaan bira dhaabbatanii gurmeessanii otoo karaa ittiin hojjetan itti argisiisanii dargaggoonni bu'aa biyya keenya Itoophiyaati waan ta'eef jijjiirama guddaa uumuudha danda'u jedheetan yaada.
Dargaggoota hawwan faana hojjetan keessaa tokko kan ta'e shaambal guutamaa waa'ee hawwaniin akkas jedha.
Shamarree jabduu baay'ee cimtuudha. Biyya hambaa deemtee galtee akkasii jajjabina guddaadhaan hojjechuun ishee barumsa guddaa nama namaaf kennitudha. Mana nyaata isheetiitti nama baay'eetu fayyadama. Baay'ee jaalatamaadha manni nyaata isheetii. Isheenis nama jabduu, nama hojiidhaaf kaka'umsa qabdu. Nufaanallee as mana mukaallee dhuftee ennaa boqonnaa isheetti dhuftee nu biraa waan baay'ee nu gargaarti hojii jechaadha. Gaxxamuudhaan, asha'uudhaan, mi'a bituudhaan karaa baay'eedhaan nu gargaarte jechaadha. Dargaggoonni biraa biyya hambaa deemanii amma nama baay'ee argina namoonni baay'een dargaggoonni mooksaniit akka hin taanetti birrii isaanii biyya hambaatti kan kuufatanii dhufane irraa guuruudhaan waan addaa garaa gochuudhaan daandii irratti kufanii jiru namoota baay'een argina jechaadha. Isheen garuu akkuma achii dhufteen bakka waan qabattee dhufte hojii gara hojiitti jijjiirte bakka hojii guddaa hojjetaa jirte amma gizee kana jechaadha. Warri kaanis barumsa akka ishiirraa argatan jabaatanii yoo hojjetan waan na fidanii dhufan sana balleessuu yoo hin qisaasessu otoo hin taane gara hojiitti jijjiiranii hojjetan jijjiirama guddaa agarsiisu. Barumsa guddaarraa baranna nuti ofii keenyaaf jechaadha.
Hawwan shamarran warra biroof illee ergaan dabarsite kunootti.
Dargaggoodhaaf isuma dhugaa ergaa guddaan qabaanii sababiin isaas biyya arabaa gaafa deemnu maayyuu nutti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Anumti mataa koollee gaafa ani asii deemu maatiin koomaan qabaniin ture. Iddoo liqeeffatanii liqeeffataniitudha kan adeemsisanii ergan gaafa achi dhaqeetii immoo ani mataan koo gammachuu tokko illee hin qabu. Nan boo'aa achitti immoo maatii faanas nagaa hin qabu. As garuu guyyaa tokko boo'ee hin beeku gammachuudhaanidha kan hojii mataa koo hojjetadhu. Isin isin immoo kan inni isiniin jedhu hin deemiin isiniin jedha maaliif asitti mana namaa keessatti iyyuu hojjetanii jijjiiruun hin danda'amaanii asumatti hojjedhaa jiraadhaan jedha. Sababiin isaas anan mannaan achi Dubaay ture ji'aan birrii kuma torban argadhaan ture. Amma garuu ani kan hin argadhu mana kiraatoon kanfaliin huqubii bichaarraa jechuudha birrii kuma kudha lama nan argadhaan ji'aan jechuudha. Mana kiraa immoo baasuu baattanii warri jiraatanis immoo kanaa ol argachuu dandeessuuni. Innaa indeemiinaan jedha jaalala maatii godhadhaati maatii keessan faana jiraadhaa maatii faana jiraachuu wayyansiniin jedhani. Biyya ofii keessatti gammachuudhaan jiraachuu waan guddaadha waanuma xiqqaasnitti fakkaati warri argitanii dhuftan argitanii dhuftanii warri hin argine immoo indeemiinaan jedhaan sababiin isaas gammachuun hin jiru birrii yoodhuma argataniyyuu baqa yeroo hunda boo'icha gadda bichaadha biyya sana jiraachuu namni baqa sammuu namaa namaaf eegu hin jiru kanaafuu hin deemina biyya keessan irratti waanuma baqa uumamaan uumame ilaalaa jiraadhaan jedha haallis namatti ulfaachuu danda'a mijachuus dhiisuu danda'a maatii harka qalleeyyii keessaas warri ba'an jiru nutumti mataan keenyas akkasuma turre gin waaqayyo nama jijjiiruun dhiisu waan ta'eef irra caala immoo maatii faana jaalala godhachuudhaan jedhan ani maatii faana otoo jaalala qabaachuu baadhe iddoo kana gahuu hin danda'u maatii keessan faana jaalala godhadhaa birrii warri deemtanii dhuftanis birrii keessan qabaadhaa hojii tokko hojjadhaan jedhan ani kaayyoon gara fuulduraa tokkoffaa hojii bal'isee hojjechuun barbaada hoteela guddaa banee hojjedhee of jijjiiree mana mataa koo ijaarradhe na maatii koo jijjiiree bakka iddoo guddaa gahuun barbaada.
dargaggoota gara biyyoota baha giddugalaa garaagaraa dhaqu madda galii amanamaa taasifatanii fudhatan hedduudhaaf muuxannoon hawwan gama barsiisuutiin faayidaan inni qabaatu olaanaa ta'uu mala gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaaf naakoor malkaa amborraa.
kun sagalee ameerikaati.
kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
yuunaayitid isteet keessatti kabajni guyyaa hojjettootaa kan jalqabame jaarraa kudha sagalaffaa keessa barri sun yeroo industiriin babal'ate jijjiiramni guddaan dhufeedha utuu walwaraansii ameerikaa bara 1865 hin xumuramin duraaniyyuu biyyattiin dinagdee qonnaarraa gara oomisha industiriitti jijjiiramuudhaaf qophii turte keessumaa magaalota gurguddoo kaaba ba'aa keessatti teknooloojiin haaraan hojii humnaan hojjetamaa ture maashiniidhaan bakka buusuudhaan. hanga oomishaa ol kaase daandileen baaburaa walitti hidhamuun isaa immoo saffisa geejjibaa uume meeshaaleen gara warshaa fi gara gabaatti akka gahanii fi qooda gumaache jijjiiramni akkasitti dhufe kun hojjattoonni baay'inaan akka barbaadaman carraa uume ameerikaanonni hojii barbaachuu fi baadiyyaa biyyattii dhiisuun wiirtuu industirii kan ta'an magaalota akka niiyoork chikaagoo fi piitisbargitti godaanuu jalqaban. kana malees dambaliin godaantota awurooppaarraa carraa hojii argatanii dinagdee ofii fooyyessuu fi abdii qabanii dhugoonfachuu fi gara ameerikaatti yaa'an akkuma dinagdeen biyyattii guddachaa dhufeen hojjattoonni kumaatamaan lakkaawamanii warshaa keessatti qacaraman albuudawwan baasuun guyyaatti sa'atii kudha lama torbanitti guyyaa torba kaffaltii xinnoodhaan haala rakkisaa fi balaa qabu keessatti hojjachuu eegalan. Ijoolleen umuriin hanga waggaa shanii kaffaltii sa'aatiitti saantima digdamaa gaditti hojii fi qacaramuun waan baratame ta'e. Dhaabbilee nama mindeessan waliin waliigaltee uumuun hojjattoonni kaffaltii fooyya'aa ta'ee fi haala mijaawaa akka argatan gochuudhaaf waldaan hojjattootaa babal'atee ciminaan hojiitti seene. Mormiidhaa fi diddaa qindeessuus eegalan. Hojjattoonni mormiidhaaf bahanii warra mormii sana facaleessuuf bahanii wajjin walitti bu'uudhaan jeequmsi uumamuu jalqabe. Qaama mormii sanaa kan ta'e fulbaana shanii bara 1892 hojjattoonni magaalaa Niiyoork kuma kudhan ta'an guyyaa hin kaffalamneef fudhachuudhaan galma magaalattii gara paarkii yookaan bakka bashannanaa naannoo sana jirutti deeman. Sochiin kunis ayyaana hojjattootaa Working Man's Day isa jalqabaa uume. Karoorri jalqabaa guyyaa hojjattootaa qophaa'ee kabajjiin ayyaana kanaas hojjattootaa fi maatii hojjattootaa dabalatee. Agarsiisni daandii irraa akka geggeeffamu ta'e. Guyyaan har'aa ayyaanni guyyaa hojjattootaa kan agarsiisu waqtiin bonaa xumuramaa jiraachuu isaati. Ayyaanni kun bu'uura hundeeffama isaa sababeeffachuun ammas agarsiisi daandii irraa walitti dhufeenya maatii fi bashannanaa akkasumas foon waadanii waliin nyaachuudhaan kabajamaa jira. Pireezidaant Giroover Cleveland bara 1894 yommuu wixinee seeraa guyyaan hojjattootaa. Akka ayyaana biyyoolessaa ta'u mallatteessan akka jedhanitti miirri Ameerikaa inni dhugaan hojjattootaa fi kabajaa qabaachuu fi kabajaan ifaajjii hojii isa dhugaa irraa kan maddu ta'uu kan beeksisuudha jechuudhaan gulaalaan imaammata yuunaayitid Steetsi ibsa isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid Steetsi calaqqisu ture.
Sagaleen Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13,700 fi 65 irratti meetirbaandii 25 yookiin kiiloo heerzii 12,040 irratti akkasumas meetirbaandii 31 yookiin kiiloo heerzii 12,485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.